à Vienne.
nella TV in cui gli americani. iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington ndetse mu kirundi mu kinyarwanda muri beneza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkurikije mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha muri repubulika ya demokarasi ya kongo ababuze ababo mu myiyerekano yabaye ku munsi wa gatatu urangiye mu gisagara ca goma basaba utungane guhana abasirikare n'abapolisi bishe abantu muri iyo myiyerekano
umugabo wanjye ni umumotari bamwishe ahetse abakiriya bajyanye indosho ubwo yari ageze imbere hariya bamukubita amasasu we nawe yari ahetse bose barapfa ubu byanyobeye sigaye ndi umupfakazi abana nabo babaye imfubyi
ayo ni amajambo y'umwe mu babuze ababo muri icyo gisagara cya goma intumwa z'abayobora amashyirahamwe atandukanye ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu ntara ya kivu yo mu buraruko muri repubulika ya demokarasi ya kongo zagendeye impunzi mu kampi ya burengo kanyarucinya kahembe na kibati mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu urunani rukomeye rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri gabon alternative alternance 2023 kuri uyu munsi wa gatanu rwahamagariye amakungu kumvisha abasirikare batembagaje perezida Ali Bongo muri iyi ndwi gusubiza ubutegetsi abasivile umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres kuri uyu wa gatanu yagabishije avuga ko amakudeta ya gisirikare muri afurika atari yo nyishu ibibazo byo muri afurika reka aya makuru tuyatangurire ko yavugwa hirya no hino ku isi urunani rukomeye rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri gabon alternance 2023 Artenance ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu kuri uyu munsi wa gatanu rwahamagariye amakungu kumvisha abasirikare batembagaje perezida Ali Bongo muri iyi ndwi gusubiza ubutegetsi abasivile n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi abofisiye mu gisirikare bafashe ubutegetsi muri kudeta kuwa gatatu iminota mike nyuma y'uko bitangajwe ko bongo yabonye bibiri bya gatatu by'amajwi biba iherezo ry'ubuyobozi bw'umuryango we nyuma y'imyaka hafi mirongo itandatu bamufungishije ijisho iwe mu rugo kandi bashyizeho generali brice origi ngwema ku buyobozi bw'inzibacyuho iyi kudeta ya munani muri afurika mu myaka itatu yatumye abantu bagaragaza ibyishimo mu mihanda y'umurwa mukuru libreville cyakora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko aribo batsinze amatora kwa gatandatu manzi ibyayavuyemo alexandra panga umuvugizi wa alternance bibiri makumyabiri na gatatu yabwiye bbc ati twishimiye ko ari bongo yakuweho ariko twizeye ko umuryango mpuzamahanga uzahaguruka ukajya ku ruhande rwa repubulika n'ubuyobozi bugendera kuri demokarasi muri gabon usaba igisirikare gusubiza ubutegetsi abasivile yanavuze ko umugambi w'abo basirikare wo kwimika ngwema nk'umukuru w'igihugu ari ikintu kitumvikana bongo yatowe mu bihumbi bibiri n'icyenda asimbuye se wari wagiye ku butegetsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko uyu muryango ntacyo wakoze kigaragara mu gusangira ubukungu bwa gabo ku mutungo bavuga ko bibiri bya gatatu bya miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu by'abaturage b'igihugu babayeho mu bukene
Uh, tukivuga ku vyerekeye amakudeta umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres kuri uyu munsi wa gatanu yagabishije avuga ko amakudeta y'igisirikari atari yo nyishu y'ibibazo muri afurika inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo
antonio guterres yabitangaje inyuma y'amakudeta atari make ariko aba ku mugabane wa afurika yavuze ko ibihugu bitari bike ku mugabane wa afurika bifise ibibazo bikomeye by'ubuyobozi ko yamara leta za gisirikare atari yo nyishu guterres yatangaje ko leta za gisirikare zituma ibintu bimera nabi kurushiriza yasabye ibihugu byose kwihutira gushyiraho inzego za demokarasi zizigiwe n'intwaro zisunga amategeko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres yatangaje ko amashyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika yotegerezwa gukomezwa mu ntumbero yo gukomeza amahoro umutekano na demokarasi ku mugabane wa afurika yavuze ko hakwiye gushirwaho uburyo butuma abanyafurika batorera inyishu impamvu zituma haba umutekano muke n'iterambere ritaba antonio guterres yatangaje ko iterambere ari wo mugambi woshimikirwa ko kugira amahoro n'umutekano biboneke ku mugabane wa afurika ibi byatangajwe na guterres bibaye inyuma ya kudeta yabaye mu gihugu ca gabon ku munsi wa gatatu w'indwi yabaye kudeta igira iyindwi ku mugabane wa afurika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kudeta yaheruka kuba imbere y'iyo muri gabon niyabaye muri niger mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka aho igisirikare catembagaje perezida mohamed bazoum
urakoze fidele umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri zimbabwe watunganije imyiyerekano mu gihugu hose kuri uyu wa gatanu unasaba ko amatora uvuga ko yibwe agaha perezida emerson mnangagwa ikiringo ca kabiri ku buyobozi yosubirwamwo ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu eugene mukangusi ishyaka citizens coalition for change ccc ribisabye nyuma y'umunsi umwe mnangagwa avuze ko amajwi yemewe kandi aburira ko hashobora kuba igikorwa cyo guhiga uwo ari we wese uzateza akajagari yagize ati ndaburira umuntu uwo ari we wese washaka kuzana akajagari muri iki gihugu turiteguye yakomeje agira ati uzigisha urwango wese azabibazwa gereza zacu ntabwo zuzuye komisiyo y'amatora mu ijoro ryo kuwa gatandatu yavuze ko mnangagwa yabashije kugeza muri mirongo itanu na gatatu ku ijana by'amajwi asigiye umuyobozi wa ccc nelson chamisa umwanya wa kabiri na mirongo ine na kane ku ijana by'amajwi ishyaka rya munangagwa riri ku buyobozi zanu pf ryatangarijwe insinzi mu matora y'abadepite ariko ryabuzeho gato ngo rigire ubwiganze bwa bibiri bya gatatu bikenewe mu guhindura itegeko nshinga abasesengura ibintu bibajije icyatuma amajwi yavuye mu matora yizerwa aho yaranzwe n'itabwa muri yombi ry'abagenzuzi b'amatora zanu pf yavuze ko nta kintu kidasanzwe cyayabayemo kandi munangagwa yashishikarije uwo ari we wese waba afite icyo yinubira kujya mu nkiko ccc yashinje zanu pf kuburizamo amatora mu turere ibiro byayo biherereyemo ariko kugeza ubu nta kirego yari yatanga kuri uyu wa gatanu yahamagariye imyigaragambyo mu ntara icumi za zimbabwe kandi yasabye impirimbanyi gutangiza igikorwa ku mbuga nkoranyambaga cyo gusangira ibimenyetso ku bintu bidahwitse byabaye mu itora
sentare muri zambia yarekuye abanyamisiri batanu n'umunyazambiya umwe nyuma y'uko abashikirizamanza bahagaritse ibirego byo gusoma urusaku bagirijwe mu ndwi zitatu ziheze igihe bashika mu gihugu mu ndege y'umuntu ku giti ciwe bafise inkoho amasase n'inzahabu uh, za magendo iyo e, ni inkuru rero dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankuse n'ubundi
babiri muri abo banyamisiri bashobora kongera gufatwa ku byaha bitavuzwe ariko bifite uburemere buke ku byo bashinjwaga bashobora kandi kurekurwa batanze ingurane nk'uko byavuzwe na komisiyo ya zambiya ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge abanyazambiya batanu bandi ntabwo barekuwe kandi bazajyanwa mu rukiko rukuru ku byaha byo kwinjira mu bice bibujijwe by'ikibuga cy'indege nk'uko umucamanza mukuru yabivuze abagabo cumi n'umwe ku wa mbere bashinjwe n'urukiko mu murwa mukuru rusaka mu rubanza rwateye rubanda amatsiko mu bihugu byombi misiri na zambiya ikigo cya zambiya gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge mu byo cyabonye mu ndege kivuga ko harimo miliyoni eshanu n'ibihumbi magana arindwi by'amadolari mu makashi imbunda za pisitole eshanu amasasu na kilogarama zigera mu ijana na makumyabiri na zirindwi z'ibyakekwaga kuba zahabu baje gusanga atariyo ibyo byabonetse basaka indege ku itariki ya cumi na gatatu y'ukwezi gushize kwa munani umushinjacyaha ntiyavuze impamvu ibirego byahagaritswe cyakora umwe mu banyamisiri barekuwe yabwiye abanyamakuru hanze y'urukiko ati iki si igihe cyo kugira icyo umuntu yavuga twari tubizi guhera ku munsi wa mbere ko turi abere abashinzwe umutekano babiri ba misiri bavuze ko indege yafatiwe muri zambiya yari yasatswe n'abayobozi mbere yo guhaguruka i kayiro ariko ko umwe mu banyamisiri bafashwe yabashije kurira indege n'ibikapu bitigeze bisakwa ubu birimo gukorwaho iperereza
turabashimiye bagenzi bacu baheje kudushikiriza aya makuru tubibutse kandi ko aya makuru yose avugwa hirya no hino ku isi mushobora kuyasanga kuri wesitatu wa kaburungu radiyo yacu voa kaburungu com aderese yacu youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya rero turerekeza mu karere ka afurika ibiyaga binini reka aya makuru tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho ababuze ababo mu myiyerekano yabaye ku munsi wa gatatu urangiye mu gisagara ca goma basaba ubutungane guhana abasirikare n'abapolisi bishe abantu muri iyo myiyerekano ni inkuru ya jimi shuka na bakomera ibi babivuze kuri uyu wa gatanu umunsi umwe gusa nyuma y'uko habayeho imyigaragambyo yahitanye abantu mirongo ine na batatu abandi mirongo itanu na barindwi bagakomereka mu mujyi wa goma ku wa gatatu ushize abavuganye n'ijwi ry'amerika bagwiriyemo abagore bagaragaza agahinda batewe no kuba babo baraguye muri iyi myigaragambyo abenshi muri bo bemeje ko ababo barashwe n'ingabo za leta zifatanyije na polisi y'igihugu ubwo yageragezaga gukumira imyigaragambyo mu gitondo kare umwe muri bo ni madamu rebeka sifa paluku umugore w'imyaka makumyabiri n'irindwi tumusanze iwe mu rugo ahazwi nka nyabushongo muri komine ya karisimbi avuga ko umugabo we wari umumotari yarashwe n'abashinzwe umutekano ubwo yari atwaye abagenzi
umugabo wanjye ni umumotari bamwishe ahetse abakiriya bajyanye indosho ubwo yari ageze imbere hariya bamukubita amasasu we nawe yari ahetse bose barapfa ubu byanyobeye nsigaye ndi umupfakazi abana nabo babaye imfubyi kandi ntabwo barakura
mugahinda kenshi uyu arasaba ko abakoze ubwo bwicanyi bashyikirizwa ubutabera bakaryozwa ubugome bakoreye abakongomani
ndasaba ubuyobozi budufashe rwose kuko ntabwo twumva ukuntu abantu bakicwa nk'inyamaswa bica abaturage aho kugira ngo bajye kurwana n'imitwe yitwaje intwaro barimo kwica abaturage nibadufashe rwose
mu masaha ya mu gitondo kuri wa gatanu abagize itorero rya wazalendu bahuriye ku cyicaro gikuru cy'iri torero aha barimo bakusanya ibisigarizwa by'urwo rusengero dore ko rwatwitswe n'abashinzwe umutekano mu myigaragambyo abagize iri torero nibo bari bateguye imyigaragambyo yo kwamagana ingabo zawe ni muri kongo ndetse n'iz'umuryango wa afurika y'iburasirazuba yiyase aha hari hateraniye imbaga y'abayoboke b'iri torero uru rusengero rwabo rwatwitswe n'abashinzwe umutekano kubera ko hari hakekwa ko abayoboke b'iri torero bitegura guhangana na polisi bahatiye Evariste umwe mu bakirisitu b'iri torero yari ahari ubwo abashinzwe umutekano bahageraga yemeza ko kuri uru rusengero ariho hicwa abantu benshi ugereranyije n'ahandi hose mu mujyi wa Goma ni abantu benshi cyane kuko imbere abari barimo barenga magana atatu kandi abo bose bamwe basohowe abandi bajyanwa ahantu hatazwi ariko hari benshi barashwe ubwo bageragezaga gusohoka abandi batwikirwa muri uru rusengero kuko bahadusanze tukiri mu masengesho ya mu gitondo tutarabona kugeza ubu ngubu barenga magana abiri benshi muri abo bayoboke bavuga ko batumva ukuntu abagakwiye kubarindira umutekano ari bo babanyanyagije mu rufaya rw'amasasu nubwo benshi muri bo batizeye ubutabera barasaba umuryango mpuzamahanga kwinjira muri iki kibazo ku buryo bwimbitse ababikoze bakabiryozwa ibyo bakoze nibwo bwa mbere twabibona twabonye imyigaragambyo myinshi ariko ubu ngubu nibwo twabona imyigaragambyo imeze itya nibafatwe kandi bahanwe rwose kuko abapfuye bapfuye barenze ijana ubutumwa mfite n'ubwo guha ubuyobozi ngo bukurikirane ibi byose birimo kuba kuko turimo gupfa nk'inyamaswa ababikoze ntibafatwe kandi bahanwe kuko natwe twese bashobora kutwica niba ubutabera bwacu bukora neza mu by'ukuri nibakurikirane iki kibazo ababikoze babiryozwe kuko dukeneye kubona bapfuye bahabwa agaciro ubundi bapfuye bazira ubusa espoir ngarukiye umunyapolitiki wo mu mujyi wa goma mu ntara ya kivu ya ruguru we abona ko umuyobozi w'intara ya kivu ya ruguru generali constant makongba ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa goma aribo bagakwiye kuryozwa ubu bwicanyi umuyobozi w'umujyi ndetse na guverineri bose bari bamenyeshejwe ko ari buze kuba imyigaragambyo nubwo banze ko imyigaragambyo ikorwa ntabwo bagakwiye kohereza abapolisi n'abasirikare ngo barase abaturage icyo dusaba ni uko meya na guverineri bose bakweguzwa ku mirimo yabo kandi bagakurikiranwa n'ubutabera bo ubwabo kuko barashe abaturage batari bafite n'imbunda kugeza ubu haracyariho gushidikanya ku mibare nyakuri y'abaguye no gukomerekera muri iyi myigaragambyo gusa nyuma y'uko ubuyobozi bw'intara ya kivu ya ruguru butangaje ku wa gatatu ko abantu barindwi gusa aribo bayiguyemo leta ya kinshasa mu itangazo ryayo yemeje ko kugeza ubu abantu mirongo ine na batatu aribo bagaragaye ko bapfuye hagakomereka mirongo itanu na barindwi abandi ijana na mirongo itanu n'umunani barimo abayobozi b'itorero wezo wa neno wa zalendu bakaba bakiri mu maboko y'ubutabera gusa iyi mibare iterwa utwatsi na benshi mu babonye uko iyi myigaragambyo yagenze barimo n'abahagarariye imiryango itabogamiye kuri leta bo bavuga ko uyu mubare ari muke cyane mu itangazo ry'ishyami rya oni rishinzwe uburenganzira bwa muntu rivuga ko ribabajwe n'ibyabereye muri iyi myigaragambyo muri iri tangazo oni isaba ko hatangizwa iperereza kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi bagahanwa nk'uko amategeko abiteganya nubwo leta ya kinshasa ivuga ko abafashwe n'inzego z'umutekano ari ijana mirongo itanu n'umunani oni ivuga ko bagera kuri magana abiri makumyabiri na babiri kandi ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera oni yongeye kwibutsa ko uburenganzira bwa kiremwamuntu bukwiye kubahirizwa yewe no mu gihe hari imyigaragambyo itabangamiye umutekano w'igihugu jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
urakoze jimmy mu burundi mu nama perezida w'uburundi evariste ndayishimiye yagiranye n'abadandaza b'isukari bayikura mu ishyirahamwe sosumo yarakariye batari bake bamwe muri abo bikika mu kiza bagaca amaboko abarundi inkuru twateguriwe na desire hatungimana ikibazo cy'isukari mu burundi gisigara akananira abahinga ku kwezi umunyagihugu ahabwa ibiro bibiri abafise umuryango munini bakamenyesha ko atanindwi iheza ngo ihimare iyo ibonetse igugwa amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana atatu ku kiro abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi baganiriye n'ijwi rya amerika bamenyesha ko ikibazo cy'isukari kimaze kubarengera kuko kenshi bagura kuri magendu ku bihumbi bitanu by'amafaranga y'amarundi canke arenga ku kiro hageze ko bayitanga hari ibyo bumva ahantu muri kati imwe bayitanze nyine ugasanga batekeye n'ibiro bidakwiye bibiri ahandi ugasanga bayitanze saa sita y'ijoro ati byose kugira ngo ronke inforomasiyo bayitangira n'ikibazo kuri ikibazo cy'isukari kiri ikibazo gihambaye rwose hano mu ntara yacu ya ngozi mu bisanzwe isukari ntituyironka neza nk'uko bikwiye n'ugize arayironka ayironka arinze kuja gutonda nayo icyerekeye ku isoko mu badandaza ntogena ngo ubazeyo ni nusu ngo uyironka nico gituma ubu byinshi biradupfana nk'ufise imanza yari akeneye gukoresha agasukari ku rusera ntidushobora kuronka ivyo bibazo birangwa mu rudandazwa rw'isukari nivyo vyatumye umukuru w'igihugu c'uburundi variste ndayishimiye akoranya kuri uno wa kane igitega ku mugwa mukuru wa politike abadandaza barangurira isukari mu ishyirahamwe sosumo na ba boromatari barongoye intara zose z'uburundi perezida ndayishimiye yakariye abo badandaza anasaba abatashoboye kubahiriza ibyo biyemeje gutanga imihoho bataribonerako jemwe ingene mujyama mugasinzira uzi kuri mu isukari umwenegihugu ariko arabira uriko urabyumva no ku iradiyo hose ariko aravuga bariko barayandikira mu mesaje ukumva ko usinziriye bivemwo bivemwo atabidushoboye vamwo vamwo twereke mwizigitirira ku bintu mudashoboye umuntu wese nizigitirire ku kintu imana yamuhaye kuko ahantu nta n'umwe adafise impano aho musanga muri mu bintu bitari rwanyu nico gituma muri kubikora nabi muri mu bintu bitari rwanyu mbega ni hehe nokura amahera ugiye mu isukari uzoca ugira ucijana hariya ucuronka ibihera ivyo bihera uzopfubisira kw'isi umwe muri abadandaza barangurira mu ishyirahamwe sosumo yamenyesheje umukuru w'igihugu ko abajejwe intwaro bamwe bamwe aribo batuma urwo rudandazwa rutagenda neza kubera inyungu zabo bwite mwadukariye rwose hano isukari ivuye muri sosumo igana mu ntara ishyitseyo abandi bagomba kuyinjira ntabatwara kubera ko wibye igitoki bamufata mugabo utwaye itoni icumi adafata hari umudandaza ngaha hari adakorera mu ntara cyangwa mu ikomine cyangwa mu izone cyangwa mu mutumba ibyo byose biba abo bose bari kubakora nimba koko bahagarariye abenegihugu muraraba rero ko muri izi nzego nazo atabakingira ikibaba abo badandaza intara ya ngozi ni imwe mu zifise ibibazo byinshi bijanye n'urudandazwa rw'isukari muri iyo ntara itoni cumi na zitanu ziheruka gutangwa zahawe abadandaza batatu bakorera mu gisagara ca ngozi ivyo abandi badandaza bafata nk'ikimenyane umukuru w'igihugu yasabye buramatari wa ngozi emmanuel ntaco sanze ngo amusigurire ico bivako ikibazo kitabamworoheye isukari mu bisanzwe bayitoye barayitwaye barayitekera mu masashi kubera igisagara ca ngozi ari kinini igisagara ca ngozi nico kirimwo le consomateur niyo bamaze gutekera bace bayitanga muri karitiye ijambo rero rimwe uvuze uti izo toni cumi na zitanu zatwawe n'igisagara ca ngozi gusa nanivyo biragoye kuvuga twahaye igisagara ca ngozi gusa inyuma y'izo nyishu za buramatari wa ngozi umukuru w'igihugu yamenyesheje ko baburamatari bameze nk'uwa ngozi ataco bamaze je noca ntanga imihoho ndananiwe baburamatari muri ngaha amwumvise mwumvise vyarivyo buramatari ari umuvyeyi gito ubu iwawe muhira iyo rasiyo yabaye ntoyi mukagura utunyama dukeya ucuvuga uti harya imfura gusa abari muri iyo nama bamenyesheje umukuru w'igihugu ko ubukene bw'isukari muri iryo shirahamwe ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kane buva kandi kuri iryo shirahamwe ridahingura ibikaju uko bikwiye umukuru w'igihugu yamenyesheje umuyobozi mukuru wa sosimo ko igihe hazosigara n'igikaju kimwe kidahinguye ibituma umwimbu ugabanuka bigatera ibibazo abanyagihugu azosanga yatanze imihoho yasabye kandi ba buramatari gushika bakoresha inama uwo wese ari mu rudandazwa rw'isukari ibyo bazoshikiriza baca babimurungikira atana kimwe bakuyemwo yasozereye inama yizera ko isukari uko izoboneka kose itegerezwa gusabikanywa n'abanyagihugu ata mwana n'ikinono mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu iryo shirahamwe rimwe rudende rihingura isukari mu burundi ryahinguye amatoni ibihumbi mirongo itatu na bitandatu n'ibiro amajana icenda iyo sukari ntihagije kuko uno mwaka isukari iva hanze y'uburundi kugira isahirize iyihingurwa mu burundi ingana n'amatoni ibihumbi cumi na bitanu nk'uko bishikirizwa na aloise ndayikengurukiye uwo muyobozi mukuru wa sosimo amenyesha ko iyo sukari iva mu bihugu nka zambiya marawi na uganda intumbero ya sosumo ngo ni uko wohingura buri mwaka amatoni ibihumbi mirongo itandatu kugira abanyagihugu baronka isukari ku rwego rwifuza desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
urakoze desire tugaruke ku nkuru yo kuri gabo uh, muri icyo gihugu rero general brice uh, oligi ngwema uh, yari umukuru w'umurwi w'abasirikare bajeje gucunga ubuzima bw'umukuru w'igihugu yagenywe n'abasirikare batembagaje ubutegetsi ngo arongore igihugu yatangaje ko uwahora ari perezida ari bongo yashizwe mu karuhuko ko mu zabukuru itembagazwa ry'ubutegetsi bwa ari bongo ondimba kuwa gatatu w'indwi byaratumye haba imyiyerekano y'umunezero mu banyagihugu hirya no hino mu gihugu ca Gabon uh, ni inkuru dushikirizwa na Temistocle mu tijima generali origi ngwema aganira n'ikinyamakuru le monde yavuze ko ari bongo yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru kandi afite uburenganzira bwe bwose yagize ati ni umunyagabo usanzwe nk'undi wese nta burenganzira yari afite bwo gutegeka manda ya gatatu itegeko nshinga ryarahonyowe amatora ubwayo ntiyari meza rero igisirikare cyafashe umwanzuro wo guhindura ibintu umwanzuro wo kubahiriza inshingano zacyo kuva mbere y'irihirwa ry'ubutegetsi ryamaganywe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika ndetse n'ubufaransa iki gihugu cyo muri afurika yo hagati gikize cyane ku bikomoka kuri peteroli cyari kimaze imyaka mirongo itanu n'itanu gitegekwa n'umuryango wa bongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibahwemye kwamagana imitegekere y'uyu muryango bafataga nk'iy'uruhererekane rwa cyami mu gihugu aho ruswa yabaye icyorezo umunsi byose byahindukiye watangiranye n'itangazwa mu ijoro ry'intsinzi ya bwana bongo mu matora yari yabaye ku wa gatandatu ushize uza gusozwa n'amatangazo y'abahiritse ubutegetsi kuri televiziyo aba batangaje ko bashyizeho ubutegetsi bw'inzibacyuho batavuze igihe buzamara ku mugoroba wo ku wa gatatu umukuru w'igihugu mushya generali brice origi ngwema wari umuyobozi w'itsinda rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu umutwe kabuhariwe mu gisirikare cya gabo yagizwe ku mugaragaro perezida w'inzibacyuho nyuma yo gutambagizwa n'amagana y'abasirikare bishimira intsinzi abasirikare bari basubijeho itumanaho rya interineti mu gitondo cyo ku wa gatatu bategetse gusubira kumvikana no kugaragara mu gihugu kw'ibitangazamakuru nka radiyo mpuzamahanga y'abafaransa rfi za televiziyo france 24 ndetse na tv 5 monde byari byahagaritswe n'ubutegetsi bwa bongo ku mugoroba wo ku wa gatandatu ushize icyakora barekeyeho umukwabu w'amasaha y'akazi wo guhera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo kugera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ibyo bakaba baravuze ko babikoze mu izina ryo kubungabunga ituze n'umutekano ikindi kandi n'imipaka y'igihugu iracyafunze perezida wahiritswe bwana ari bongo w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko yagaragaye biboneka ko yihebye muri videwo yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga aho yumvikana mu rurimi rw'icyongereza ahamagarira inshuti ze zose ku isi gusakuza icyakora mu murwa mukuru libreville cyangwa se ni port gentil mu murwa mukuru w'ubucuruzi ho abaturage bari uruvunganzoka mu mihanda bishimira ibohorwa rya gabo mu gace gatuwe cyane muri Libreville ka Pensieri umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP yiboneye abantu babarirwa mu ijana ku kiraro baba abagenda n'amaguru cyangwa bari mu modoka basakuza ngo bongo hanze mu karuru basuhuzaga ndetse bagakomera amashyi abapolisi bambaye imyambaro yo guhosha imvururu n'amasura yabo ahishe iporo janti umurwa mukuru w'ubucuruzi mu gace ka shatodo gatuwe cyane kandi kiganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi abantu babarirwa mu magana bavugije akaruru basakuza ngo gabo yabohowe Usmane Manga umunyamakuru wigenga wavuganye na AFP yavuze ko bamwe babyinanaga n'abapolisi ndetse n'abasirikare bambaye imyambaro y'akazi ari bongo yari yatorewe kuyobora gabo mu ibihumbi bibiri n'icyenda nyuma y'urupfu rwa se umubyara omar bongo ondimba inkingi ya mwamba ya politiki y'ubufaransa muri afurika wari umaze imyaka mirongo ine n'umwe ategeka iki gihugu abahiritse ubutegetsi batangaje ko acungiwe iwe hamwe n'umuryango we ndetse n'abaganga be umwe mu bahungu be nuredini bongo valante yatawe muri yombi ashinjwa ubugambanyi bwo mu rwego rwo hejuru yafunganywe n'abandi bayobozi bo muri perezidansi batandatu b'insoresore barimo n'uwari umuyobozi w'ibiro bya bwana bongo hamwe n'abayobozi bakuru babiri b'ishyaka pdg rya bwana bongo abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse na sosiyete sivile bahoraga bashinja abagize iri tsinda ry'insoresore kuba aribo bategetsi nyakuri b'igihugu ibyo bakabikomora ku kuba ari bongo ataragifite imbaraga kubera ibisigisigi byo guturika kw'imitsi yo mu bwonko yagize mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ku ruhando mpuzamahanga ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ntibyatinze kugaragaza uko byakiriye irihirikwa ry'ubutegetsi rindi mu gihugu kibarirwa mu gace ka afurika gakoresha ururimi rw'igifaransa loni ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa afurika baryamaganye ndetse basaba abasirikare kudahungabanya ubuzima bwa bwana bongo n'aba hafi ye ubushinwa bwo bwahamagariye kwita ku mutekano wa ari bongo uburusiya bwo bwagaragaje ko buhangayikishijwe n'ibyabaye ni mu gihe leta zunze ubumwe za amerika zasabye igisirikare cya gabo kubungabunga ubutegetsi bwa gisivili ubufaransa bwahoze bukoroniza gabo bwamaganye ihirikwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'igisirikare cyo kimwe n'ubudage bwanakomoje ku kunenga kwemewe ku bijyanye n'umucyo ku matora yaherukaga kuba ubwongereza nabwo bwakoze nk'ibyo ariko bunemera impungenge zari zagaragajwe ku matora aheruka bwana bongo yahataniraga manda ya gatatu yakuwe ku myaka irindwi ishyirwa kuri itanu mu matora yabaye kuwa gatandatu ushize ni amatora yarimo ibyiciro bitatu ni ukuvuga itora ry'umukuru w'igihugu iry'abadepite n'iry'abakuru b'intara n'imijyi
iradiyo hejwi y'amerika ubu naho dutega amatwi jean claude munyandinda atubwire amakuru y'inkino zerekeye shampiyona y'umupira w'amaguru mu rwanda jean claude
shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda irakomeje imikino igeze ku munsi wayo wa gatatu uyu munsi ku wa gatanu hateganyijwe umukino umwe uyu mukino urimo guhuza ikipe ya Rayon Sport n'amagaju efuse ku isade yitiriwe pere nyamirambo watangiye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ejo ku wa gatandatu hazaba imikino itanu kuri stade y'ingoma mu ntara y'iburasirazuba ikipe ya etoile de l'est izahura na apr efuse bugesera efuse izakina na kiyovu sport kuri stade bugesera ikipe ya musanze efuse izakina na etoile de l'est kuri stade ubworoherane i musanze as kigali na gasogi united zikazahura kuri stade yitiriwe pere nyamirambo kuri stade umuganda i rubavu hazabera umukino uzahuza marine fc na etensere fc ejo bundi ku cyumweru hazaba imikino ibiri ikipe ya muhazi united izakina na gorira fc kuri stade y'ingoma naho polisi fc ikazahura na mukura victory sport kuri stade yitiriwe pere nyamirambo tunyarukiye mu kino n'intoki basketball guhera mu kanya saa tatu ikipe ya reg basketball club iraza gushakirana na apr basketball club mu mukino wa mbere w'icyiciro cya nyuma cya kamarampaka mu rugendo rwo guhatanira igikombe cya shampiyona uyu mwaka uyu mukino urabera muri beka arena i remera muri kimwe cya kabiri kirangiza reg basketball club yakuyemo espoir basketball club naho apr basketball club isezerera patriot basketball club jean claude munyandinda ijwi rya amerika i kigali
urakoze jean claude mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo ku isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twabwiye ko urunani rukomeye rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri gabo alternance 2023 kuri uyu munsi wa gatanu bahamagariye amakungu kumvisha abasirikare batembagaje perezida ari bongo muri indwi gusubiza ubutegetsi abasivile twe turababwira ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres kuri uyu wa gatanu yagabishije ko amakudeta y'igisirikare atari yo nyishu y'ibibazo biri muri afurika twabwiye kandi ko umugambwe ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi muri zimbabwe watumye ko imyiyerekano uyu munsi nshuti mwese mwaduteze amatwi rero turabashimiye cyane rwose turashimiye kandi na ingenieur peter handley yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba dushimiye na loise bigimana yadufashe kwegeranya ibiganiro turabashimiye mwese kandi tuyifuriza umugoroba n'ijoro ryiza mugire amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu